Iyi mwumvanira d'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi baha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
bagize mwaramutse ejeni turayahera mu buyapani nyamugigima y'igipimo ca manyitide indwi n'ibice bine yaciye ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba ku nkengera y'izinga rya fukushima mu buyapani ihitana abantu babiri ikomeretsa abandi ijana yongera isiga abarenga imiliyoni zibiri batagira umuyaga nkuba mu karere ka tokiyo aka karere kandi karahitanywe na nyamugigima mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe aho icyo gihe hafuye abantu ibihumbi abategetsi barabandanya gutororokanya ibyononekaye bakagabisha abanyagihugu gukora ibyo bakora byose ariko biyubara intambara kuri ikirere perezida wa ikirere volodimire zelenski yaribukije inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika ibitero by'iterabwoba byabaye muri amerika mu bihumbi bibiri na rimwe hamwe n'icyabaye ipirl harbo mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ine na rimwe byagandaguye abanyamerika benshi mu kusaba yuko bakwiye kubuha ibigwanisho byo kurwanya ikirere kuko nawe ni ibihe arimwo hari mu ijambo yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka za leta z'ubumwe za amerika zikoranye ejo ku munsi wa gatatu ariko hifashishijwe ubuhinga bwa videwo haheze amasaha make ashikirije iryo jambo perezida zelenski yaciye ahabwa umuhango na perezida joe biden w'umuriyaridi w'amadolari wo kuzogura ibigwanisho bishasha muri iryo jambo ryiwe perezida wa ukraine yarongeye gusaba ibihugu byo mu burengero bw'isi kuziririza indege z'uburusiya ziguruka mu kirere ciwe ariko ibi perezida biden yaramukuriye inkoni ku gishitsi arabimuhakanira kuko ngo vyoca biba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi intambara imaze indwi zirenga zitatu muri ukraine ikaba imaze guhitana abasivili amajana hamwe n'abarenga imiliyoni zitatu bahunze kuri iyi ntambara nyine sentare mpuzamakungu y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni cour international de justice yasabye uburusiya guhagarika budatevye intambara muri ukraine itangazo ry'iyi ngingo ryashyikirijwe na john donogi perezida w'iyo sentare iyi ngingo yemejwe n'abacamanza cumi na batatu ariko abacamanza babiri barayihakanye abayihakanye ni umucamanza w'umurusiya hamwe n'umucamanza w'umushinwa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarashimiye ingingo y'iyo sentare akoresheje umuhora wiwe wa Twitter avuga ko ari intsinzi ihagije kuri Ukraine yaragabishije ko Uburusiya nibwirengagiza iyi ngingo bugiye kurushiriza gukumirwa mu makungu ariko naho ari intsinzi kuri Ukraine iyi ngingo ntiyoroshe kandi ishobora kudakurikizwa nk'uko abayemeje babivuze nayo ku mugabane wa afurika umutegetsi mukuru wa oni yaragabishije ejo ku munsi wa gatatu ko uko ibya politike byifashe muri libiya bishobora gushyira igihugu mu ruhagarara rw'intambara hamwe na leta zibiri zibangabanganywe mu gihugu umukuru ajejwe ibya politike muri oni rosemary di caro yabwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ko mu gihe hakiri ukugwanira imyanya ya politike libiya ishobora kuzokwisangamwo leta zibiri icuka kibi ca politike catanguye igihe amatora y'umukuru w'igihugu n'ayo abashingamateka yigijwe inyuma bivuye ku mpari zishingiye ku mategeko agenga amatora hamwe no kwemeza uwemerewe kuba umukandida muri ayo matora abanyalibiya hafi imiliyoni zitatu baramaze kwiyandikisha kuzotora di Carlo yavuze ko uko byifashe ku rubuga rwa politike muri Libya bisa nuko hari agahengwe ariko ko hakiri gusotorana mu majambo hamwe n'uruhagarara rwa politike nayo mu masezerano ya nikireyere irani irimwo na leta zunze za amerika ndetse n'ibindi bihangange arabandanya akaba azageze ku musozo leta zunze za amerika na irani bavuga yuko begereje gushyika ku mwumvikano ugamije kugaruka muri aya masezerano ya nikireyere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yabuza irani guhingura ibigwanisho vya nikireyere umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri leta z'ubumwe za amerika ned price yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko begereje ku gisa n'amasezerano naho ngo hagisigaye utubazo tugikeneye inyishu umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire ned price yaranse kwemeza ko ibishikirizwa na irani ko hari ibibazo bibiri bigikomeye bikwiye kumvikanywa ko imbere yo kugaruka muri ayo masezerano yasinywe n'ibihugu bitandatu ibi giteye intambamyi nk'uko amakuru ava mu begereye ibyo biganiro avuga ni uko irani ngo isaba ibyemeza ko leta zunze za amerika itazosubira kwiyadohokamwo mu gihe leta zohinduka muri amerika nk'uko perezida donald trump yabikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aya makuru avuga kandi ko iran isaba leta z'ubumwe za amerika guhanagura izina ry'iterabwoba yise umuhari wa gisirikare wa iran ukomeye kandi udasanzwe witwa revolutionary guards ushinzwe guhagararira revolisiyo ya irani
arizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi guverinoma y'u rwanda irimo gukorana n'ibigo n'abacuruzi banyuranye kugira ngo ubucuruzi bwongere bukore hagati y'u rwanda n'ibihugu bituranyi nyuma y'igihe kitari gito imipaka ifunze abanyabanki basabye ku buryo batangira kuzana gucuruza mu rwanda ni ukorwa ubu ni asesimenti kugira ngo abasabwe bemeze ko ibyo bicuruzwa bizaza byujuje standard hanyuma urugendo tube tubone kwishyurira noneho ya layisensi uyu ni minisitiri w'intebe eduard ngirente asubiza abanyamakuru mu kiganiro baraye bagiranye umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urashinja ubucamanza bw'u rwanda gucira imanza abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanyamakuru n'abatanga ibitekerezo bazira ibyo batangaje cyangwa bavuze izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure guverinoma y'u rwanda iravuga ko irimo gukorana n'ibigo ndetse n'abacuruzi banyuranye kugira ngo ubucuruzi bwongere bukore hagati y'u rwanda n'ibihugu bituranye nyuma y'igihe kitari gito imipaka ifunze minisitiri w'intebe w'u rwanda eduard ngirente yabivuze mu kiganiro yarahaye itangazamakuru mugenzi wacu asumuta kaboyi abaha inkuru irambuye muri icyo kiganiro minisitiri w'intebe yari kumwe n'abaminisitiri banyuranye bavuze ku bintu guverinoma yakoze bihangana n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku masoko ndetse no kuzahura ubukungu bwazahajwe na covid cumi n'icyenda bwana ngirente yagaragaje ko leta y'u rwanda yashyizeho ikigega nzahurabukungu gishyiramo miliyari ijana mu mafaranga y'u rwanda kandi irateganya kongeraho miliyari magana mirongo itanu minisitiri w'intebe kandi yasubije ku kibazo cy'icyo leta ikora kugira ngo ubucuruzi bwongere bukorwe hagati y'u rwanda na uganda nyuma y'igihe imipaka yari imaze ifunzwe hari ukuvuga ngo ibicuruzwa bigomba kwinjira hari ugusaba ibyo usaba rero iyo ari ibiribwa bisabirwa cyangwa imiti bisabirwa muri fda yaba ibigo byanyuze mu ruganda cyangwa se yaba ibiribwa bindi bitanyuze mu ruganda usaba icyo bita rika nayo murayizi ubu rero dufunguriye nibyo twabonye abantu muri sisiteme kuza muri irani application ikora muri sisiteme basabye ku buryo batangira kuzana gucuruza babizana mu rwanda abantu barahari ahubwo ikiri gukorwa ubu ni assessment kugira ngo bive muri za nzego ebyiri abasabwe bemeze ko ibyo bicuruzwa bizaza bizaba bifite specification n'izi iki kiganiro kandi kibaye mu gihe leta Jenerali muhozi kende rugaba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka muri uganda yasoza urugendo yaramazemo iminsi itatu mu rwanda minisitiri w'intebe yabajijwe niba nyuma y'uru rugendo icyemezo leta y'u rwanda yari yarafashe cyo kubuza abanyarwanda kujya muri uganda noneho bivuze ko cyaba kikuweho dore igisubizo yatanze ndagira ngo twumve ko nyiramahanga ari process iyo havutse ikibazo abantu baganiraho nk'uko bavuze ngo standing issues eh, mugenda muziganira mugenda muziganira mukagira imwe mukura mu nzira mukagira indi mukura mu minsi ikurikiyeho ntabwo ari ibintu birangira umunsi umwe iyo ni ukuvuga ngo ese umuntu uje wanyarakenera covid test ese muri covid test ni pcr ni covid test yihe kategori ni ukuvuga ngo umubano kandi ikindi nagira ngo nibutse ntabwo ari ubwa mbere aje uyu mubano ufunguye hagati y'ibihugu bibiri abantu babyita imigenderanire kimwe mu bibazo byari bikibangamiye urugendo n'uruza rw'abantu ku mupaka wa gatunu uhuza u rwanda na uganda ni ibijyanye n'ibipimo byo kwipimisha covid cumi n'icyenda pcr bisabwa abaturage bava mu rwanda aho ikiguzi cyayo gikomeje kubangamira abanyarwanda minisitiri w'ubucuruzi mu rwanda habyarimana beata yasobanuye ko iki kibazo kiri ku ruhande rwa uganda ko batangiye ibiganiro ku ruhande rw'u rwanda rero ho byarorohejwe cyane bihagije ku buryo babikora randomly bake bake kandi ari rapid test ariko byagaragaye ko ku rundi ruhande ho bakiri kubakoresha pcr test ifite igiciro cyisumbuye ariko ibiganiro byo biriho kugira ngo abantu barebe uburyo no ku ruhande rwa uganda nabo bakora ibijyanye n'ibyakomeza ubucuruzi iki kiganiro kandi cyanagarutse ku kibazo cy'ibicuruzwa leta yaba yarakuraga mu burusiya ni minisitiri w'intebe yavuze ko nta bicuruzwa byinshi byakurwaga mu burusiya cyangwa muri ikirere asobanura ko na bike bakuragayo bashakisha ahandi babikura yanumvikanishije ko izamuka ry'ibiciro biri ku masoko yo mu rwanda muri iki gihe bidafite aho bihuriye n'intambara uburusiya bwagabye kuri ikirere asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakoze umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urashinja ubucamanza bw'u rwanda gucira imanza abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanyamakuru n'abatanga ibitekerezo bazira ibyo batangaje cyangwa bavuze ibyo bikubiye muri raporo uwo muryango washyize ahagaragara ejo kuwa gatatu leta y'u rwanda yamaganye ibikubiyemo ivuga ko ntawuburanishwa hashingiwe ku bitekerezo bya politiki yatanze emisitokere mutijima yasomye ibikubiye muri iyo raporo maze adutegurira inkuru umuryango human rights watch muri raporo yawo uvuga ko hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe wakurikiye imanza ubutabera bw'u rwanda bwaburanishijemo abatavuga rumwe nabwo ibirego bishingiye kuri politiki no ku kutagira umuco wo kwihanganira ababona ibintu mu buryo butandukanye n'ubutegetsi uretse kugenzura imanza zaciwe n'inyandiko zashingiyeho zicibwa hagamijwe kugenzura ibihamya abacamanza bashingiyeho batanga ibihano ku babaga baregwa umuryango human rights watch uravuga ko mu bushakashatsi bwawo wanabajije abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagera kuri cumi n'umwe ndetse n'abashyira ibiganiro ku muyoboro wa youtube bwana lewis mujye uyobora human rights watch mu karere ka afurika yo hagati ati inzego z'ubutabera z'u rwanda kubera kutagira ubwigenge bwo guhaguruka ngo zirengere uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga zagiye zicira abantu imanza abandi zirabafunga zibarenganya bazira uburenganzira bemerewe bwo kuvuga icyo batekereza nta nkomyi uyu agasaba ko abo bose barenganyijwe bahita barekurwa nta kindi kibanje gusabwa kandi n'amategeko yashingiyeho bacirwa izo manza agasubirwamo agahuzwa n'amahame mpuzamahanga agenga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uwo muryango uvuga ko mu gihe habura imyaka itageze kuri ibiri ngo hatangire ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu leta y'u rwanda ikwiye gukora ibishoboka byose igahagarika ibikorwa bihungabanya abaharanira uburenganzira abanyamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo ngo bigakorwa iyo leta irinda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nka kimwe mu by'ibanze bituma amatora aba mu mwuka w'ubwisanzure no mu mucyo mu manza z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi human rights watch igarukaho muri iyi raporo yayo harimo urw'abarwanashyaka ba darufa umurinzi ishyaka ritaremererwa gukorera mu rwanda uyu muryango uvuga ko kuva mu kwezi kwa cumi kwa bibiri na makumyabiri n'umwe abanyamuryango b'iryo shyaka bagera ku munani bamaze gutabwa muri yombi no gushinjwa ibyaha birimo gukwirakwiza impuha no gushinga umutwe w'abagizi ba nabi Human Rights Watch ivuga ko ibyo birego bifitanye isano n'igitabo babonye binyuze mu mahugurwa bitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga cyigishaga ingamba zo kugaragaza ibitekerezo bitavuga rumwe n'ubutegetsi mu buryo bw'amahoro mu banyamakuru bagarukwaho muri iyi raporo ho higanjemo abatambukirizaga ibiganiro byabo ku muyoboro wa YouTube abo umuryango Human Rights Watch uvuga ko barimo abazira kutaba mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC abazira gutangaza inkuru zitari mu murongo leta ihagazeho ku ngingo runaka cyangwa se abakoze inkuru zirebana n'irigiswa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko imanza z'abanyamakuru Hasani Diedone uzwi nka Cyuma Hasani na Theoneste Nsengimana umuryango Human Rights Watch uvuga ko wazisesenguye ugasanga uretse no kuri aba banyamakuru ubwabo ahubwo wasanze zinaburizamo burundu uburenganzira abanyamakuru bemererwa n'amategeko ari nako zigabanya cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga cyuma hasani washinze ishema tv itambutse ibiganiro kuri youtube ubafungiye muri gereza nkuru ya kigali nyuma yo guhamwa ibyaha byo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru no kubangamira inzego za leta mu kazi urubanza rukaba ruri mu bujurire aho byitezwa ko ruzasomwa ku itariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi kwa gatatu umuryango human rights watch uvuga ko kugeza ubu ishema tv itakiboneka ku muyoboro wa youtube bikaba bidasobanutse neza niba yaravanyweho ku bwende ku munyamakuru Theoneste Nsengimana nyiri umuyoboro wa YouTube Umubavu TV naho Human Rights Watch ivuga ko nyuma yo gutabwa muri yombi yitegura gutambutsa umuhango w'umunsi witiriwe Ingabire Victoire Ingabire Day mu kwezi kwa cumi kwa bibiri na makumyabiri n'umwe agashinjwa gukwiza impuha ibi bisa nk'ibitanga ubutumwa ku bandi banyamakuru ko nta n'umwe ugomba gutangaza ibitajyanye n'umurongo wa leta ku ngingo zijyanye n'impfu zidasobanutse irigiswa ry'abantu n'imanza z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi umuryango Human Rights Watch ukavuga ko kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kuvuga ku byaha byakozwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda RPF Inkotanyi cyangwa se no kwibuka abahutu baba barishwe mu gihe cya jenoside bibonwa nko kurenga umurongo utukura aho leta ivuga ko ibyo byahungabanya ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se n'umutekano w'igihugu cyose umwe mu bakoresha umuyoboro wa YouTube yabwiye abashakashatsi ba Human Rights Watch ko mu gihe hari ugaragaje ibitagenda mu gihugu ajyanwa mu bucamanza akitwa uhakana jenoside ati bafata akajambo kamwe mu byo wavuze hanyuma bakakuremera icyaha aha ikibazo ni ukuvuga ukuri iyo ukuvuze bakugendaho uretse aba banyamakuru n'abarwanashyaka ba darufu murinzi ya victoire ingabire raporo ya human rights watch kandi iragaruka ku ifungwa rya aimable karasira nawe wamenyekanye ku muyoboro we wa youtube yise ukuri mbona irya yvonne damange nawe wamenyekanye mu biganiro yacishaga ku muyoboro wa youtube abo nabo bakaba bari mu nkiko baburanishwa ku byaha bishingiye ku biganiro batambukije mu bihe bitandukanye Human Rights Watch ivuga ko ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa gatatu yandikiye ibaruwa minisitiri ugira shebuja Emmanuel utegeka minisiteri y'ubutabera mu Rwanda ngo agire icyo avuga ku manzu uyu muryango wakozeho n'icyo leta ikora mu gukuraho inzitizi zibangamiye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ariko na n'ubu ntacyo leta y'u Rwanda irasubiza Icyakora umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makoro abinyujije ku rubuga rwa Twitter yamaganye raporo ya Human Rights Watch ku nzego z'ubutabera z'u Rwanda uyu iyi raporo ayibona nk'itotezwa u Rwanda rukomeje gukorerwa n'uwo muryango ritagambiriye ikindi uretse gusa kugaragaza nabi ubutabera n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Afurika ati ubutabera bw'u Rwanda bukora neza mu mucyo hagendewe ku mategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga buri wese areshya n'undi imbere y'amategeko kandi nta n'umwe uburanishwa kuko yatanze ibitekerezo ku bya politiki Temistokere Mutijima urakoze intambara uburusiya bwagabye muri Ukraine imaze ibyumweru bitatu itangiye ikaba ikomeje gutwara abantu ubuzima ibihugu byombi bikomeje guhamagarira abarwanyi b'amahanga kuza kubifasha mu rugamba bihanganyemo hari n'abanyafurika barimo kugaragaza ko bifuza kujya kurwana cyane cyane ku ruhande rwa Ukraine mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriyeho na Pierre Claver Nsengiyumva impuguke mu bya politiki akaba yaranonosoye ibyerekeye ubutabera bwa nyuma y'intambara ari Bujumbura aratangira avuga uko abona iherezo ry'intambara muri Ukraine intambara iriko iraba hagati ya Ukraine n'Uburusiya intambara yadutse iramaze hafi indwi itatu uvuga ko hariho ubudasa mu bushobozi ivyo bihugu bifise aho n'Uburusiya ko bwiteguye cane ku ngero zose aba mu vyo kurwanira hejuru aba mu n'ingwanira hasi ni ukuvuga ko by'ukuri Ukraine itaronse abayifasha abayifata mu mugongo biragoye kuvuga ko iyo bifise ubushobozi bwo guhangana umwanya munini n'Uburusiya bitaratsindwa nibaza rero ko intambara igoye gutegera ubwa mbere na mbere kuko nk'uko mubivuze babasaba ibintu bitoroshe babasaba guheba bimwe bimwe mu byerekeye ubwigenge bwa Ukraine ni ukuvuga gukora ivyo Uburusiya bushatse aho rero ni ukuvuga ko bitoroshe bisaba ko habaho ingufu nyinshi mu bya diplomasi hamwe mbere n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya hamwe cyane cyane mbere n'inama nkuru y'umutekano wo ku isi bari hafi ingene bashobora gucuresha ibyo ntambara kugira ngo byononekara bibe bike cyane muri icyo gihe impande zose haba ikirere n'uburusiya biriko biratabaza abo baba bashaka kuza kubifasha mu rugamba bavuye hanze abategetsi ba ikirere baravuga ko abashika ibihumbi mirongo ibiri bamaze kwerekana ugushaka kuza b'abanyamahanga kuza gufasha mu rugamba mu gihe uburusiya bwatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ikiranganji ukwivuna abansi ko abagwanyi barenga ibihumbi cumi na bitandatu bavuye mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi bemeye kuza gufasha uburusiya mu rugamba rwo kurwana muri ukraine muri icyo gihe muri afurika hakaba hariho abantu muri afurika bariko barondera nabo nyene bahuza kurwana muri Ukraine na cyane cyane baturutse mu bihugu vya Nigeria, Kenya, Senegal, Afrique du Sud, Afrika y'Epfo na Algeria. Ariko amareta yabo akaba yabahakaniye ko amareta menshi muri Afrika ubwanyu mwibaza abanyafrika bariko basaba kuja kurwana hariya bo babitumwa niki nizihe mpamvu zoba ziri inyuma y'ico cifuzo cyo kuja kurwana ku ruhande rwa Ukraine niba ari iby'ukuri kuko naho nyine kubiraba n'amakenga ku ruhande rumwe kuko nibaza ko hariho ibibazo bikomeye haba bashaka kujya kurwanayo mbega ubwo n'abasirikare bakomeye bigishijwe bo muri afurika cyangwa n'imigwi y'abana bakiri bato nk'uko twabibonye ko hari imvo nyinshi mbere zishobora gutuma abo bantu bashobora no kogera kuri iki kibazo kirababwira bavuga bati baragiye kuko ijisho amakenga afatiye no ku zindi ntambara n'izindi ntureka zisanzwe ziba muri afurika aho utahora ubona ibintu nk'ibyo ari umugambi abantu bigirira keretse mbere ko nk'uko ibihugu byinshi bya afurika byerekanye mbere n'aho bihagaze kuko birafitanye imigenderanire myinshi uburyo bwinshi mu ngero nyinshi n'uburusiya mu bya gisirikare cyangwa mu bindi bikorwa rero ni ukuvuga ko abo bantu bashaka kujyayo muri afurika ni ukuraba ko biva no ku bukene kuko muri ibyo bihugu naho nyine hariho n'ingorane zisanzwe zihanze mu by'ubutunzi ntibyagera rero ko ibyo biba bihuye cyane cyane kandi na propaganda iba uburusiya cyangwa ikirere iyo bigomba kuvuga igere yerekane ko bafite benshi babashigikiye mu ntambara bariko baragira muri make cyane abo banyamahanga bariko baza kuri izo mpande zose mubona bizotuma ahubwo iramba abo banyamahanga mubabona gute muri iyo ntambara muri make abo banyamahanga ubwa mbere na mbere nk'uko nabanje kubivuga sinibaza ko bafite ubushobozi nimba atari abasirikare hama nimba ari abasirikare naho mbega bararavye neza barasanga ubushobozi baba bafise hari icyo bwofasha ama ikindi nacyo nongera ko ku banyafurika ni uko uravye n'amasanamu tubona urabona yuko abirabure cyangwa abo banyafurika bandi abantu bifuzwa rwose n'abantu bamwe bamwe bakoresha ivyiyumviro nk'iby'abanazi bari muri Ukraine ni ukuvuga rero yuko niyo bogendayo nta wuzi ingene vyogenda bashobora kugira ingorane cyangwa bakaba ari bo mbere boja aho rushushe cyane urugamba murakoze nibo batikiriye murakoze
mukomeje kumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda jean claude munyandinda akomeze n'amakuru ya siporo n'imikino
kuwa gatandatu tariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu nibwo amakipe atandatu yo mu itsinda ryiswe sahara yatangiye urugamba rwo kwishakamo amakipe ane aziyongeraho andi makipe ane azaturuka mu itsinda rya nili kugira ngo yose uko ari umunani azahurire mu rwanda mu kwezi kwa gatanu muri kamarampaka yo guhatanira igikombe cya basketball afurika league uyu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na kabiri ayo makipe yaserutse muri dakar arena muri senegali ni dakar universite club yari iri mu rugo es monastiri yo muri tunisia rwanda energy group basketball club ihagarariye u rwanda as yo muri maroke seidu legacy Athletic Club yo muri Guinea na Ferroviario da Beira yo muri Mozambique. Mu mukino w'imbanza kwasa, ikipe ya Saidu Legacy Athletic Club yo muri Guinea yacecekesheje Dakar University Club imbere y'abanyeshuri bagenzi babo, yibuza gushonda umukara nka yanko kwiri wayo kuko yayitsinze amanota 85 kuri 70. Uyu mwaka ikipe ya Duke yinjiranye mu ikotaniro warayikurikiranye kuko mu mikino itanu yose yagombaga gukina yatsinzemo umwe w'imbuza kurahira wayihuje na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Iyi kipe ya Duke y'umutoza Parfait Adjivon yisanze mu makipe abiri atagomba kwerekana kwerekeza i kigali muri playoff ariko siyo yonyine irimo kuririra mu myotsi kuko ferroviario dabere yo muri mozambique ya william perry jamel kennedy na bagenzi babo urugendo rwayo rwarangiriye i dakari nyuma yo gutsindwa imikino ine yose ikipe ihagarariye u rwanda ariyo reg basketball club irimo kwivugira mu rya kagoma nyuma yo gutungura isi ya basketball ikarangiza ku mwanya wa mbere mu itsinda rya sahara jean jacques wilson n'inshobozwa byose n'umukiza diedone ndizeye thomas cleveland adonis fila pichu manga na bagenzi babo bayobowe n'umutoza robert park bakubitaga batababarira amakipe bahuriraga mu rugamba yemwe n'imbere y'igihangange us monastiri yo muri tunisiya intego y'aba bahungu b'ikipe y'urwego rushinzwe amashanyarazi mu rwanda yari iyo kuvuga ngo ntabwo dukangwa ibyuma kandi ibyomoro biriho kandi koko niko byagenze kuko ikipe ya reg basketball club yapfukamishije radwan selimane ater majok firas bahiyani michael dikson na bagenzi babo ba us monastir yitsinda amanota mirongo irindwi n'arindwi kuri mirongo irindwi n'ane ibi nibyo byashyize ikipe ya reg basketball club ku ntebe y'icyubahiro kuko nubwo inganya na us monastir imikino batsinze kandi bombi bakaba baratakaje umukino umwe kuba reg basketball club ariyo yatsinze mu mukino wabahuje nibyo byatumye iza ku isonga mu itsinda rya sahara nyuma y'uru rugamba rw'idakari muri senegali amakipe ane yashoboye gusimbuka urukiramende rwo kwerekeza muri kimwe cya kane kirangiza ni reg basketball club yo mu rwanda us monastiri yo muri tunisiya asr yo muri maroke na seidu legacy athletic club yo muri guinea amakipe abiri yahagaritse urugendo rwayo ni dakar universite club yo muri senegali na ferroviario dabere yo muri mozambique icyagaragaye muri iyi mikino y'amakipe yo mu itsinda rya sahara ni uko ubwitabire bw'abafana bwari ku rwego rwo hasi cyane cyane ku mikino ikipe ya dakar universite club yabaga itagaragayemo abakunzi ba basketball mu rwanda bashyizeho umuhigo ukomeye wo kwerekana ikosora mu mikino isoza irushanwa rya bar izabera muri kigali arena i remera baremeza ko iyi nyubako izajya ikubita ikuzura kabone n'ubwo ikipe ya reg basketball club izaba itari mu kibuga mu kwezi gutaha kwa kane i kairo mu misiri hazabera imikino yo mu itsinda rya nil aho amakipe atandatu azesurana agamije kwishakamo amakipe ane azasanga andi makipe ane yazamukiye mu itsinda rya sahara ayo makipe atandatu azaseruka mu itsinda rya nil ni zamalek yo mu misiri petro de rwanda yo muri Angola, Forces Armées Polisi yo muri Kameruni, Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo, Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo na Espoir Fukash yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari Claude Munyandinda i Kigali. bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball africa league rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe cumi n'abiri yambariye urugamba rwo kwambura zamareke yo mu misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bari umwaka ushize ibihugu bitatu senegali misiri ndetse n'urw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino mirongo itatu n'umunani iteganyijwe muri iyi bari ya bibiri na makumyabiri na kabiri turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze basketball africa league ku ijwi rya amerika ninde uzakijyana ntimuzacikwe
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira turabashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika abakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi nadia taha nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
It's an MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. mshikamano, umoja na upendo. Tusangiri jambo yahuje benshi muri sanga yakose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi